iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi muri uyu mwanya muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo mu burundi umuhanda nyanza raki rumonge umaze imyaka cumi n'ibiri utangiye kubakwa ariko nturarangira nk'akarori tuvuye nk'inyanzarake tujya aha mu kigweno urashaka kurondana nk'imodoka ati nkeneye imodoka injanira umuzigo mu kigweno ntama akakubaza ufise ibinganisha mfise ibi n'ibi n'ibi oya ngo imodoka yanje yoca yononekara kubera iryo barabara uyu ni umwe mu bakoresha uwo muhanda wubakwa na sosiyete y'abashinwa yitwa ciko urubanza rwa Guillaume bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi ejo rwarakomeje mu mizi muri gereza nkuru ya gitega anagezwaho icyaha gishya afurika y'epfo na ukraine byagiranye ibiganiro i pretoria bigamije guhagarika umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi naho kenya ifite gahunda yo gutera miliyari cumi n'eshanu z'ibiti izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi abategetsi b'afurika y'epfo n'aba ukraine bagiranye ibiganiro i pretoria bigamije guhagarika umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi fide niyo ngabo abaha inkuru leta ya perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yagumye yanka kwiyamiriza ibitero vy'uburusiya muri Ukraine ikaba yagumye ivuga ko ataruhande ihengamiye ko mu ntambara hagati y'ivyo bihugu bibiri umugambi uri ku butegetsi muri afurika y'epfo ANC na leta y'ico gihugu vyaranebaguwe ku migenderanire ikomeye vitaniye n'uburusiya kuva ico gihugu giteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu gihingwano yari kibandanya muri Ukraine afurika y'epfo yaratunganije imyimenyerezo ya gisirikare yakoreye hamwe n'uburusiya ico gihe yavuze ko izokomeza kurushiriza gukorana n'igihugu c'uburusiya mu myimenyerezo ya gisirikare mu kwezi kwa gatandatu Ramaphosa yarayoboye umugwi w'abategetsi b'ibihugu vyo muri afurika mu rugendo mu burusiya na ukraine aho bari bajanye ubutumwa bwerekeye amahoro umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa afurika y'epfo na Lady Pandor yaratangaje ko ico arico gihe Ramaphosa yagiranye ubucuti na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Lady Pandor yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru inyuma yuko abonanye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmitro Kubela ku mugwa mukuru wa politike Pretoria na Lady Pandor agira ati We confirmed that uh, officials from South Africa twaremeje ko abategetsi ba afurika y'epfo bagize uruhara rwiza mu biganiro ku mugambi w'amahoro muri ukraine twarashikirije imigambi ukraine yashize imbere mu ntumbero yo gushika ku mahoro azorama
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa ukraine dimitro kubela yatangaje ko ibiganiro yagiranye n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa Afurika y'Epfo na Lady Pandor byari vyerekeye ibibazo bitari bike vyagenze neza cane. Dimitro Kubela agira ati: Today Ukraine and South Africa opened a new
muri iki gihe Ukraine na Afurika y'Epfo byatangiye umubano mushya hagati y'ibihugu byombi ni umubano ushingiye ku byifuzo byerekeye amahoro umutekano n'iterambere Afurika y'Epfo na Ukraine bisangiye muri uyu mwaka Perezida Zelensky na Perezida Ramaphosa bakomeje umubano hagati y'ibihugu byabo baganiriye ku buryo bakomeza muri iyo nzira
Dmitro Kubela yatangaje ko Ukraine izokora ibishoboka byose kugira ikomeze kurushiriza imigenderanire yayo n'umugabane wa Afurika. Yavuze ko Ukraine iri kirugurura ambasade zayo ku mugabane wa Afurika. Yatangaje ko Afurika y'Epfo ari igihugu gikomeye cyane ko imigenderanire myiza hagati yaco n'igihugu ciwe ishobora kugirira akamaro umugabane wose wa Afurika.
Kenya kuwa mbere yatangaje umunsi w'ikiruhuko utari witezwe uzaba uhariwe gahunda yo gutera miliyari cumi n'eshanu z'ibiti. Oriane itanga ishaka abafitiye inkuru.
Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Kithure Kindiki yabitangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ivyo bibaye nyuma y'inama yayobowe na Perezida William Ruto mu biro vy'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze. Muri iki gihe amashamba yo muri Kenya arimwo ibiti ku rugero rw'ibice indwi ku ijana ariko leta yarategekanije uburyo bungana n'imiliyoni mirongo umunani z'amadolari y'amanyamerika yo kuvyongereza ku bice birenga cumi ku ijana muri uno mwaka ibiti birarungika bikanabika imyuka ya gaz carbone imwe mu myuka mibi ituma haba ihindagurika ry'ibihe rizanana ubushuhe guca ibiti bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba mu buryo bwihuta ivyo rero biratuma ibiti bidakura neza ngo bihagarike iyo myuka ivyo rero bica bituma haba uguturira ibindi biti bikurikizwa no kurungika iyindi myuka mibi myinshi ya gaz carbone mu kirere ubushikiranganji bwa kenya bujejwe ibidukikije ihindagurika ry'ibihe hamwe n'amashamba bumenyesha ko buzotanga imbuto muri icyo gikorwa kidasanzwe buvuga ko leta yahagurukiye mu gushira mu ngiro ibyo yiyemeje bijanye no gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe minisitiri w'intebe wa israeli benjamin netanyahu ejo yatangaje ko israeli izareba uko ibikorwa bya gisirikare byahagarara by'igihe gito kugira ngo imfashanyo ibashe kugera mu ntara ya gaza n'abo hamasi yari yagize ingwate bazabashe gutambuka inkuru mugezweho na fide niyo ngabo mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri amerika abc news netanyahu yavuze ko israel izorangura amabanga yerekeye umutekano muri rusange mu ntara ya gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi hamas benjamin netanyahu agira ati well, nta masezerano yo guhagarika ingwano azo haba mu ntaragaza abagizwe imbohe batabanje kurekurwa ku vyerekeye agahengwe ko mu kingo gitoyi twarabikoze imbere yaho nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba vyifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntaragaza abagizwe imbohe nabo barekurwe yamara sinibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azohaba nibaza ko ivyo bishobora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe ikintu cyonyine barwanyi b'umurwi hamas bumva ni inguvu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe
ibiro vya perezida wa amerika ku munsi wa mbere vyaratangaje ko perezida joe biden n'umushikiranganji wa mbere wa israel benjamin netanyahu baganiye kuri telefoni vyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira biha akaryo abasivile mu ntara ya gaza ko kuva mu bice ingwano iriko iberamwo hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa cyo gushikiriza imfashanyo abasivile bazikeneye no kwohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika kuri wa kabiri urubanza rwa arengiyome bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi rwakomeje mu mizi muri gereza nkuru ya gitega aho generali bunyoni afungiye kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka hejuru y'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu hiyongeyeho icyo gutesha ubumuntu minisitiri w'intebe uriho ubu gervain ndirakobuca umunyamakuru eroje wirikaneza akomeza inkuru ku munsi wa kabiri rutanguye haburanishijwe amasura abiri akaba ari abapolisi babiri bahora barongoye umurwi w'abapolisi wari ujejwe gukingira ubuzima bwiwe abo barengukishijwe kubera yari yasavye ko baja kumuvugira ku caha yagirizwa co gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha basa n'abavuguruzanije mu vyo bavuze kubera uwa mbere yasiguye ko mu ibisikanye igihe yarangije ikiringo ciwe yasize yeretse mugenzi we ibirwanisho vyose vyari ku kirimba kwa bunyoni wasigiwe amabanga we avuga ko mu nyuma yikanguye abona igisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeze amenya icarimo ni kumwe mu bari mu rubanza rwo kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya gitega yabwiye ijwi rya amerika kuri telefone adusaba ko umwidondoro wiwe tutowuvuga kuri uyu wa mbere generali bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusurira ku caha co gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha mu ntara y'icese kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje na nkana igitigiri c'ibirwanisho basanze ku muhaniwe yongeye agira ati igitangaje ni uko minisiteri publike itigeze yandika inimero ya buri kirwanisho catowe iwanje kuri uyu wa mbere yari yavuze ko n'ibikoho bitera amarokete vyapfuye igendereza n'igipolisi vyasanze iwe abamwagiriza babishize mu gitigiri c'ibirwanisho yari atunze bunyoni we yaburanishijwe ku caha kimwe co gutuka umukuru w'igihugu mu vyari bisanzwe ku rutonde rwatangajwe n'ibiro vy'umushikizamanza kizigenza wa repubulika mugabo mu mizi hiyongereye ko ico kwita umushikiranganji wa mbere amazina y'ibikoho ibikoko sentare yemeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse bunyoni n'umufasoni wiwe bita umushikiranganji wa mbere w'ubu gervain dirakobuca impene ku bwa sentare izo bisa n'ukwaka uwo mutegetsi ubumuntu arenga iyo bunyoni yasiguye avuga ko ari akazina k'ubuhizi bita gervendera ko buca kandi bazinanye ko n'abandi bagenzi babo igihe bari bakiri ku rugamba barwanira mu murwi warwanya ubutegetsi wa sendedefudede wahavuye uhinduka umugambwe uri ku butegetsi mu bihumbi bibiri na gatanu inyuma y'amasezerano y'amahoro ya arusha mu mwaka w'ibihumbi bibiri ku vyerekeye gutuka umukuru w'igihugu sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na bob rugurika umuyobozi wa radio rpa ikorera mu buhungiro aho yita perezida ivariste ndayi ndayishimiye ko ari vuvuzera ni igikoresho gisamira gikoreshwa mu gucuraranga cyane cyane kizwi muri afurika y'epfo cyamenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'igikombe cy'isi c'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ubuserukira leta muri urwo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushire inguvu zose kuri vuvuzera kubwira dosiye tuyihutishe ivyo ku bw'ubuserukira leta ni ubutumwa buhinyitse bwavuga ku vyerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu ubuserukira leta yavuze kandi ko ico gihe rugurika yari yatanguye yandika asaba amafaranga bunyoni bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire bisigura mu kirundi ngo ni vyiza cane nzokora ibishoboka vyose niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu nta hs n'uwagiriza bunyoni bwavuga muri sentare general bunyoni yagaragaye inshuro nyinshi abwira ubuserukira leta muri urwo rubanza ati reka amarangamutima n'ibishobisho werekane ivyemezo n'ivyagirije vyawe aho kuvuga ivyo wiyumvira gusa nk'uko amasoko y'ijwi ry'amerika yabitwiganiye ku bijanye n'ico caha co gutuka umukuru w'igihugu yongera agira ati nimuzane ivyemezo niba hari amajwi canke ikindi kintu kivyerekana yongera ko ati umuntu ahanirwa icaha ku gatwe kiwe bwite mu mategeko murarengutsa bob rugurika yavya avyanditse abisigura sentare yavuze ko naho atavyanditse wenyene ubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija niyo biva kuri uyu wa mbere bob rugurika yabwiye ijwi ry'amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikiranganje wa mbere muri urwo rubanza abifata nk'ibitutsi arenga iyome bunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajanwa mu ibohero rikuru rya ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya gitega ku murwa mukuru wa politike ahafungiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida perezida Pierre Nkurunziza yari somambike wa Bunyoni amaze kwiregura ku vyaha bine kuri cenda yikekwako abandi mu baroye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubu afise ijwi ry'itegesi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazima ikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatatu mu ibohero rikuru rya gitega aho bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka atagihindutse nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa iyi ndwi igahera hamenyekanye ibihano sentare isabira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi yafatwa nka kimwe mu bihangange mu gihugu c'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka Eroje Burikaneza ijwi rya Amerika tukiri mu Burundi hashize imyaka cumi n'ibiri umuhanda Nyanzarake Rumonge utangiye kubakwa kugeza amagingo aya uwo muhanda nturarangira abawukoresha bavuga ko imodoka zabo zangirika mu gihe abagenzi batakaza igihe kitari gito inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi murayigezwaho na Thierry Bandayishimiye ari i Kigali mu Rwanda ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero mirongo itanu na bibiri byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe byugururwa icese kwa cumi na rimwe z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri inyuma yaho haribonekeje amamashini mu ibarabara atanguye kurikora ariko mu nyuma ntawasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena n'aho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzarake yake ku bijanye n'ububi bw'ibarabara nta kirahinduka ibarabara ririmwo ibinogo ubuho imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara nyanzarake rumonge ryubakwa n'ishirahamwe ry'abashinwa yitwa ciko ku mfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'abarabu ingana n'imiliyaridi hafi mirongo umunani n'imwe n'amajana atanu mu kiringo c'amezi mirongo ibiri nane ikiringo gisa n'icarangiye kandi ibikorwa nyezina bitaratangura kuwa cumi na rimwe z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga iyome bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika inyanzarake kuraba iby'iryo barabara aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure kuwa mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kane ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje ko icahora kizibiye itangurwa ry'ibikorwa cavuye bavuye mu nzira naco kwari ugusinya amasezerano yo kongera imiliyaridi cumi n'umunani z'amarundi ku mahera yari ategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he ibarabara rimeze gute yego bitezwa kuba ribiko amashimo atezwa kuba menshi ampisi imodoka zigashishikara gushaya zinyerera ibarabara rivanye akaryo rimeze cagera umwanya munini rivanye kubera ibarabara riribi imodoka zacu zirapfa ubu imvura nayo imaze kugwa ibarabara ryononekaye cyane imaze kubononekara ubu n'amarotire amaraso urabona nahajya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki aguma ahindagurika kubera ibyo binogo biri kuguma bibandanya abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu rumonge n'imakamba bemeza ko urugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu masabo idi tuwamusanze aho ariko akoresha imodoka inyanza rake urabona nk'ubu kuva barikoze twava ngaha no gusika mu rumonge nk'isaha n'inusu cyangwa utebye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu kubu ntunyaruka kubera iki ibyo bintu by'ibinogonogo biri biragaruka mu ibarabara abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko bara bacerereza ko baba badashobora kwiruka cane ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nk'uko byemezwa n'uyu mufasha w'ugendesha imodoka kabura hasani mu bisanzwe urugendo nyanza aturumonge rero ubu turacererwa kubera bivanye n'ibarabara ukuntu ataburiri simate ifite ibinogo ampurisi ngo imodoka sisipasiyo zirahera ngo ampurisi amapine imodoka mu minsi mikeya ibiza yatanguye kuba nabi kuvugana n'abakiriya no kuvuga ingenzi ntabwo babyakira neza ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari imiduga ihakwepa igaca mu igenda harehare kurusha guca mu rumonge ugiye bujumbura oh, santaye mu bigo harimo abashwana me urumva abantu ntibabyakira co kimwe ampisi harimo abo usanga bihuta ariko urumva bivanye n'ukuntu ibarabara ribi tugenda buke buke ampisi bagenda ba baracekagurika inshuro ituma benshi muri bo harimo abatanga kuza barakwepa bagaca ruguru bucumi faustin afise akabare mu kigwena inzoga akaba zirangurira inyanza rake hari aho abura ukugenda zishikana mu kigwena asanzwe akorera urabona ibarabara ryacu nyanza rake rumonge ndi barabara rya unonekaye cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi mbonye iyo tugiye kurangura imodoka urashaka kuyibura nk'akararo tuvuye nk'inyanza rake tujya aha mu kigwena urashaka kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka injanira umuzigo mu kigwena nta mpaka kubaza ufite ibinganisha mfite ibi n'ibi nibi yangwa imodoka yanjye uca yononekara kubera iryo barabara bene imodoka zica muri iryo barabara bama bazikoresheje kuko ibyuma bazishyira ko bitamara kabiri uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo baheza gukora iryo barabara bazohungukira byinshi kabura hasani yabamara kurikora twebwe akarusho n'inyungu tuzoba turonse bya bindi tuguma dukoma induru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba turiko turaca ahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turaca ahantu hameze nabi tuguma dukomera induru rimwe amarotire abafata ingendo bava rumonge baja nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari ibice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane cyane inkengera za Tanganyika aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara ryaga basaba ko ibarabara ryosanurwa vuba mu bushikiranganje bujejwe inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara aribyo byatebeje gusanura ibarabara rya Nyanzarake Rumonge mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishamwe aruko kobuko ryari rirongowe n'umunyakoweti uwo nawe ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byotuma ibikorwa bibandanya vuba mu nyuma iryo shamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu ngata ubu nayo iryo rindi rizogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi arakoze Thierry Ndayishimiye kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tujye noneho muri Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru abaturage babarirwa mu bihumbi bamaze igihe bacicikana bahunga inyeshyamba za ma makumyabiri na gatatu zahasesekaye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu ifite umubare munini w'abavanywe mu byabo bagera kuri miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana cyenda muri bo miliyoni imwe ikaba yarahunze imirwano ya ma makumyabiri na gatatu geoffrey mutagoma aduha inkuru irambuye ikipe y'abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'ubufaransa afp iherutse kujya mu burasirazuba bwa kongo kureba uko abaturage batuye hafi y'urugamba rw'ingabo za kongo na m makumyabiri na gatatu babayeho abo banyamakuru baje gufatwa n'imirwano mu murenge wa bambo bahungana n'abaturage igihe ibisasu bya rutura bya m makumyabiri na gatatu byagwagaho mu masaa sita z'amanywa abantu bose bakuye imishwaro abagore abana abasirikare n'abapolisi buri wese ahungira kure gushobotse yanga gufatwa n'imirwano y'izo nyeshyamba ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp byarebye amavidewo yafashwe mu kwezi kwa cumi na za drone z'ingabo za monusco zishinzwe kubahiriza umutekano mu burasirazuba bwa congo maze babona abasirikare benshi ivuga ko ari ab'u rwanda bashoreranye bikoreye intwaro bagana mu majyepfo y'umurenge wa bambo ababikurikiranira hafi mu muryango w'abibumbye bemeza ko zari ingabo z'u rwanda zije gushyigikira inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu kuva mu mpera z'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri leta zunze ubumwe za amerika n'umuryango w'ibihugu by'uburayi byakomeje gusaba u rwanda kureka gutera inkunga m makumyabiri na gatatu ariko leta y'u rwanda yakomeje kuvuga ko nta ihuriye n'iyo ntambara kandi ko nta ngabo zayo ziri muri congo mu ntangiriro z'iki cyumweru departema ya leta y'amerika yatangaje ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga anthony blinken yavuganye na perezida paul kagame w'u rwanda na felix tshisekedi wa congo baganiriye ku kibazo cy'umutekano gihangayikishije abaturage bo ku mupaka w'ibihugu byombi bihuriyeho minisitiri blinken yabasabye gushyira imbere inzira ya diporomasi ku bibazo bishyamiranyije ibihugu byombi kandi asaba abayobozi bombi gufata ingamba zituma ituze rigaruka no gukura ingabo ku mupaka umutwe wa m makumyabiri na gatatu ufite inkomoko mu mitwe y'inyeshyamba zagiye zisimburana kuva mu mpera z'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda mu burasirazuba bwa kongo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zaratsinzwe ku rugamba maze zihungira mu rwanda no muri uganda zihamara imyaka igera ku icumi mu mpera z'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu bongeye gufata intwaro basaba ubutegetsi bw'ikinshasa kubahiriza amasezerano yagengaga gusubira mu buzima bwa gisivili bwabo ariko uko amezi yagiye yicuma ari nako bagwiza ibirindiro bahinduye imvugo bavuga ko barwanira kurengera abatutsi bo muri kongo ariko raporo nyinshi zo muri onu zemeza ko imvugo ziri mu rwango n'ibikorwa byo guhohotera abatutsi muri repubulika ya demokarasi ya kongo byiyongereye uko m makumyabiri na gatatu yoboye imirwano bamwe mu baturage bo mu murenge wa bambo bavuga ko batazibagirwa ukuntu m makumyabiri na gatatu icyobora ibitero yishe abagera ku ijana na mirongo irindwi n'umwe ikisheshe nk'uko amaraporo ya onu abihamya abishwe icyo gihe cyane cyane bari abasore n'abagabo m makumyabiri na gatatu yavugaga ko bafata intwaro bakayirwanya makumyabiri na gatatu ivuga ko yizimba mu gace ka bambo na kisheshe kuko ari indiri karande y'ingabo za fdlr umutwe bavuga ko washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yo mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane nubwo guverinoma ya kongo ihakana ko nta bufatanye ifitanye na fdlr mu murenge wa bambo abantu bemeza ko bababonanye bafatanya urunana n'ingabo za kongo ndetse n'izindi mitwe izo ngabo zifashisha umwe mu basirikare ba kongo ibambo yavuze ko abo ba fdlr ari abahanga mu kugusha mu mutego inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa kane ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu m makumyabiri na gatatu yavuye mu birindiro yari yarigaruriye iguma mu birometero makumyabiri mu birindiro byinshi muri ako karere ushyizemo n'agace ka goma imirwano yahise ihosha mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi imirwano yarubuye abantu barenga ibihumbi magana abiri bavanwa mu byabo indege n'intwaro z'imizinga by'ingabo za kongo byongera kumvikana mu karere ka goma aho abasirikare ba kongo bari batewe inkunga n'abatoza baturutse mu burayi leta ya kongo yahaye akazi umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira oem watangaje ko repubulika ya demokarasi ya kongo yaciye umuhigo w'umubare w'abavuye mu byabo ubu akaba ari miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana cyenda muri abo miliyoni imwe ikaba yaratewe n'intambara ya m makumyabiri na gatatu umwe mu basirikare wagenzuraga ibyangombwa ku muhanda uva ibambo mbere y'igitero cya m makumyabiri na gatatu we yagaragaje burakara ati baradutereranye hano ati aho bigeze guverinoma igomba kutubwira niba yaratereranye uburasirazuba bw'igihugu bityo byatuma nta bandi basirikare bajya gupfira akamama radiyo ijwi rya amerika ubu noneho ni ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo y'ikiganiro mugezwaho na thomas kamirindi
mwaramutse neza uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage ikaze mu kiganiro amerikana mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri minisitiri w'ubutabera wa leta zunze ubumwe za amerika merrick garland ari nawe mushinjacyaha mukuru w'igihugu yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa jack smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu donald trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu minisitiri garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa robert her wo gukora anketi noneho kuri perezida joe biden uyu nawe ni ukuvuga nyine biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya visi perezida mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe umushinjacyaha udasanzwe wihariye aba afite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa akora akazi minisitiri w'ubutabera aba ashaka kurinda minisiteri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke akora raporo ya nyuma noneho manda ye ikaba irangiye kuki rero ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu igisubizo kiroroshye nta burenganzira umukuru w'igihugu cy'uyu gihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine byaba inyandiko zirimo disikuru yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite amafoto videwo za imeyili n'ibindi byinshi n'ibyo abamufashije gutegeka bose ni uko byose ni umutungo wa guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika n'abaturage bayo bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa leta national archives mu cyongereza biteganijwe n'itegeko ryitwa presidential records act ryo mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi n'umunani ni ukuvuga itegeko rigenga imishingurire y'ibyo perezida uvuye ku butegetsi yakoze ijwi ry'amerika ibi byose bigamije kubungabunga amateka abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese ni uko abukura mu itegeko ryitwa freedom of information act ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora ashobora kubibaza guhera ku myaka itanu ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka ariko perezida wa repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka cumi n'ibiri bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge national archives yabwiye ijwi rya amerika ko itunze inyandiko miliyari cumi n'eshanu zanditse ku mpapuro amakarita arenga miliyari cumi n'umunani y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire amashusho arenga miliyoni mirongo ine n'eshatu videwo zirenga ibihumbi ijana na cumi filime zirenga ibihumbi magana atatu na mirongo itandatu na bitanu n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga usibye icyicaro gikuru kiri hano i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika national archives ifite ububiko no mu zindi nyubako mirongo ine n'eshatu zitandukanye hirya no hino mu gihugu zirimo n'inzu ndangamurage z'abaperezida bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro murakarama icyo cyari ikiganiro amerikana ku byaranze amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo nshuti banywanye ibiganiro radiyo ijwi rya amerika yabateguriye kuri iyi saha birahumuje mbibutse ko iyi ari radiyo yanyu ivugira washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika kuri interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwadusanga no kuri facebook na youtube vowa radiyo yacu mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira abakozi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro nadia taha niwe washyize hamwe amajwi ibiganiro byari bihagarariwe na frederic nkundikije afatanije na etienne karekezi kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose